mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze b'ijwi ry'amerika n'ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mbwe gushikirizwa na joe diane ninahazwe turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane tuyahereye mu yavugwa muri afurika umukuru w'umuhari w'iterabwoba al shababu muri somaliya ariko ahamagarira ibitero ku nyungu z'abanyamerika n'abafaransa muri jibuti n'imbere y'uko hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya afurika mu butumwa yashikirije mu majwi ahmed omar abu ubaida yagiriza abategetsi ba jibuti kuba barahinduye igihugu cyabo kiba ikambi ya gisirikare aho intambara zose ku bayisilamu muri afurika y'ubuseruko ariho zitegurirwa abu ubaida yahamagariye urwaruka rwo muri jibuti gukora ibitero by'ubwihebyi no kwitangira igihugu cyabo kugira birukane abafaransa n'abanyamerika urwego rwa gisirikare cya amerika muri afurika africome rusanzwe rufise ikambi muri jibuti rwaragize icyo ruvuga kuri ibyo byashyikirijwe n'umukuru wa al-shababu umuvugizi warwo colonel christopher carnes yabwijwe rya amerika ko igisirikare cya amerika muri afurika kidafata minenerwe ibyashyikirijwe n'uwo mutegetsi wa al-shababu ko cyama kigavye leta ya sudani hamwe n'imihari y'abaroberi ikorera mu misozi yo mu manuko ya nuba ejo ku munsi w'imana barasinyiraniye urwandiko mfatakibanza ruzotanga inzira ku masezerano y'amahoro mu guha ubwigenge bwo gusenga kuri bose no gutandukanya idini na leta ugutera imikono kuri urwo rwandiko ni intambwe ikomeye mu twigoro two kugabura ubutegetsi muri leta irongowe na general abdel fatah al burhane n'imihari yitwaje ibirwanisho mu gihugu sudani yarasinyiraniye amasezerano y'amahoro n'imigwi itari mike irimwo iyo mu ntara ya darfur mu burengero ariko umuhari ukomeye wa splmn urongowe na abdelaziz al hilu ntiwafatanije n'iyindi mihari muri ayo masezerano kuko wasaba ko sudani banza kuvavanura n'intwaro ishingiye ku idini rya kiyisilamu ikisunga demokarasi abantu baharurwa mu macumi gushika ejo ku munsi w'imana ntibari bwamenyekane aho bari inyuma y'igitero cy'abashingiye ku idini rya kisilamu cyabaye mu gisagara ca palma kiri mu buraruko bwa mozambike abo barwanyi batanguye gutera ico gisagara gifise gaze nyinshi mu ntara ya cabo delgado ku munsi wa gatatu aho abakozi hafi amajana abiri barimwo abanyamahanga bakurwa mw'ihoteri bari bahungiyemo ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ryavuze ko abo barwanyi barashe abasivile mu mazu yabo no mu mabarabara badatoranya leta ya mozambike kuva ku gatanu ntiratanga inkuru y'imvaho kuri ico gitero
washington ijwi ry'amerika mu makungu urubuga rwa facebook ya perezida wa venezuela nicolas maduro rwarahagaritswe iby'imfatakibanza umuvugizi wa sosiyete ya facebook yatangaje aya makuru avuga ko ari ingingo yafashwe bivuye kuri videwo irimwo amakuru ashobora kuyobya abanyagihugu mu byo kurwanya covid cumi n'icyenda uwo mutegetsi yashize ku rubuga rwiwe iyo videwo facebook yashingiye ko mu gufatira ingingo maduro irimo igisa nko kwamamaza ikinyobwa cyitwa karvatire abayikoze bavuga ko uwunyoye icyo kinyobwa gikozwe mu byatsi covid cumi n'icyenda itamufata perezida maduro yari yanditse avuga ko ari ikinyobwa ukinyoye akira korona kandi atangaruka bimutera umuvugizi wa sosiyete facebook yabwiye abamenyeshamakuru ko bashingiye ku bivugwa n'ishami rya oni ryita ku magara y'abantu oms ko atamuti wa covid cumi n'icyenda uraboneka amakuru ya maduro gutyo agafatwa nk'ibihuha bishobora kuyobya abanyagihugu n'urugamba rwo kurwanya icyo kiza
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com inshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mandanya kumva ijuru rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijuru rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo u rwanda rwaraye rusubiye gutunganya amasengesho yo gusabira igihugu yari yarahagaritswe bivuye ku kiza ca covid ya cumi n'icenda n'amasengesho yabaye atabayobozi bayarimwo kiretse umukuru w'u rwanda yatanze ubutumwa muza kumva handi hato abigishije batanze inyigisho zishimikiye ahanini kukuntu abayobozi beza babwirizwa kwitwara mu bihe vy'ivyago ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi vugana n'abantu baha icyizere babwira uko ibintu bigenda babwira uko utekereza kubaha icyizere uyu ni antoine rutayisire ari mu batanze inyigisho mu masengesho yo gusabira u rwanda ejo ku munsi wa mungu hakurya yo mu burundi mu rwanda naho abeshejweho n'akazi ko kuroba bafise impungenge nyinshi zo kwandura ikiza ca covid ya cumi n'icenda vyoroshe navyo twari bateguriye muri ano makuru mugiye gushikirizwa na jowe diane ninahazwe musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze mu gihugu cy'u rwanda amasengesho yo gusabira igihugu yari asanzwe aba mu ntango z'umwaka ku mwaka utashe yari yarahagaritswe kwerekeza ca covid ya cumi n'icenda yaraye asubiriye kuba ni amasengesho yabaye biciye muri radiyo na televiziyo by'igihugu nta muyobozi n'umwe yayitabiriye uretse perezida w'u rwanda paul kagame n'indongozi z'amadini zashikirije ibisabisho bitandukanye ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu asumuta kaboyi ari kigali mu rwanda
kuri iyi nshuro aya masengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse byari bimaze kuba akamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka haba amasengesho yo gushima imana amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka ni amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye bose bagahurira hamwe mu mujyi wa kigali bagashima imana ku byiza iba yagejeje ku gihugu bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza kuri iyi nshuro icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye aya masengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko abayakurikiranye bifashishije radiyo na televiziyo by'igihugu usibye abari bayoboye aya masengesho abigishije ijambo ry'imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho mu butumwa perezida paul kagame yagejeje ku banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko nubwo icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahagaritse ibintu byinshi ariko yishimira ko umuco wo gushima imana no gusengera igihugu gikomeje perezida kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima imana agaruka mu buryo abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na covid cumi n'icyenda perezida kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na covid cumi n'icyenda abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu mukuru w'u rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera abanyarwanda
nk'abayobozi rero guhura dutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera abanyarwanda ntabashidikanya ko icyo cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda cyane cyane basanga mu intege nke ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe nta gushidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza
pasiteri antoine rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo pasiteri rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavugwa muri bibiliya yasobanuye uko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi vugana n'abantu baha icyizere babwira uko ibintu bigenda babwira uko utekereza kubaha icyizere cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite imana ikibazo dufite ni uko we iyo wishingikirije ku byawe ukishingikiriza ku mbaraga zawe ukishingikiriza ku bwenge bwawe rimwe na rimwe ubura ibisubizo ariko iyo uzi ko imana ihari uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'imana ariko nzi neza yuko imana iri buzane igisubizo ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza ugatuza mu bibazo bije ugatuza intambara zije ugatuza ibibazo bigukubye aya masengesho yari asanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka ay'uyu mwaka rero akaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa covid cumi n'icyenda bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kabuyi hurakenuye tukivuga ivya covid ya cumi n'icenda mu karere k'ibiyaga bigari abarovyi barobera ku myeha ya nyanza lac na mvugo mu ntara ya makamba mu manuko bw'uburundi bavuga ko bigoye kwirindikiza ca covid ya cumi n'icenda bivuye ku bwato buba ari buto baroberamwo kandi bagategerezwa kwegerana inkuru y'ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi ku mwiha wa nyanzarake komine nyanzarake intara y'amakamba mu manuko bw'uburundi barazi ko ico kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga ni uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha n'uko bakaraba amazi yo mu kiyaga tanganyika ayo nayo akaba acafuye ni ukuri imigirwa ijyanye na korona no kwikingira korona aha kuri kuri ino puraje nk'abarobyi tubitwamo neza kuko twaranatomboye turagira n'abaganga baje kudushyigikira kugira badufashe kugira twikingire icyo kiza bo badufasha badufasha kororo n'amazi mugabo amazi nawe ikibazo dufite ku mazi ni kuba atari amazi meza ariho tuvoma tanganika tanganika nayo ifite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu icyo aricyo cyose bamaze gukaraba amazi arimo cloro uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi wms mu mfunyafunyo y'igifaransa ryabaronkeje abaganga babama hafi bakaza barabapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima covid cumi n'icyenda mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi ukuntu tugwana ngaha daye twaragize n'ibakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS dusanzwe dukorana ngaha misi yose n'abaganga bane misi yose bama ngaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basiga ngaha badufasha misi yose ku mpanuro aricyo banyagihugu abarovyi bibagiye bakababwira ati mwibagiye ni kuvuga yuko umurovyi avuye mu mazi arakaraba agiye gukaraba akamupima ubushuhe bamupimye ubushuhe basa afite ubushuhe burenze ubwo nyene haca haza intervention rapide kimutwara aho basanzwe bapimira corona na ebola ego kumweha urahitwa mu mvugo muri komine nyanza lake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agapfukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu cumi na babiri baja gutera urusenga ntibitworohera nyene ni hamwe h'amategeko nyene nandiho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera turabitahura nyine turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego ni ugushyira ingufu hamwe nyine tukaraba n'ahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye nawe usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenzi wawe cyangwa akakwanduza usanga nyine mugabo ntibiba byoroshe bamwe mu bakoresha babo barovyi bavuga ko ata kibazo bogira cyo kugurira abakozi babo udupfukamunwa ariko kavuga ko bigoye ko umurovyi yoguma akambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovyi barara mu kiyaga bariko bararoba gaspard nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda covid cumi n'icyenda kigoye kuri abo barovyi agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye ntikirandagate mu bakozi batarabimenya raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka urumva aho iwacu ntiturashika ku ngingo y'uko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi mushobora kumvikana no kwa muganga bakaza barabapima iyo kovidi kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabe iyindi ngingo bafashe bafata ni ukwama rero urikanuye vy'abarovyi vyovyo biranagoye izi masike ziroye kw'amazi ntizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema gaspar nzisabira arongoye ishyirahamwe ry'abarovyi mu burundi avuga ko iryo shyirahamwe ryishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buvuzi butandukanye kuguma amaso mu bihe vy'iki kiza bongere bafate ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza desire hatungimana urakoze kudusomera ino nkuru ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'uburundi tuve mu burundi duce twerekeza muri uganda aho perezida w'ico gihugu yoweri kaguta museveni na madamu wiwe jeannette museveni kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biteje urucanco rwa covid ya cumi n'icenda mu ntango z'uku kwezi muravyibuka niho ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu ba uganda vyatanguye ariko perezida museveni ntiyashotse acandarwa ico gihe yasiguye ko atari bwahitemo urucanco azokwiteza ubwo yiteje na madamu wiwe n'urwa astrazeneca rukomeje kwinubirwa n'abatari bake ibindi na mugenzi wacu ignatius bahizi ari kampala muri uganda yambaye imyenda y'igisirikare perezida museveni ari kumwe n'umufasha we janet museveni batewe inshinge z'urukingo rwa covid 19 zakozwe n'ikigo astrazeneca baruherewe ku ngoro ya perezida irina kasero mu mujyi wa kampala umurwa mukuru wa uganda minisiteri y'ubuzima muri uganda yatangiye gukingira abaturage ku kwezi gutangira nyuma y'aho babonye inkingo zikabakaba miliyoni zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima nyamara bitandukanye no mu bindi bihugu aho abakuru babyo bagiye gufata izo nkingo bwa mbere kugira ngo babere urugero abaturage kubera ko hari amakuru menshi yagiye ahererekanywa ku mbuga mpuzamahanga anenga izo nkingo bigatuma bamwe batazigirira icyizere perezida museveni we ntabwo yabimburiye abaturage be I have not yet been vaccinated, nor has uh, Janet. This is because we wanted to start with the ati njye n'umufasha wanjye Janet ntabwo twari twikingiza kuko twashatse abantu bari ku isonga mu rugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe icyo ari cyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo icyo ni cyo cya mbere ino mpamvu nari nakingirwa ni uko kenshi nje nkunda kwiyengesera cyane ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwo ari rwo kuko hari inkingo zikorerwa mu bushinwa izikorwa na kaminuza ya oxford zikorerwa mu buhinde hari n'iziva mu burusiya ubwo rero sindamenya urwo nzakoresha urwo ari rwo ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu nubwo rushobora kuzasohoka rutinze rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubungubu rukazadufasha mu bihe biri imbere amaze gufata urwo rukingo perezida museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu cyumweru gishize umuhungu wa perezida museveni generali muhozi kainerugaba yarikingije abimburira abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu gufata urwo rukingo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru minisitiri w'ubuzima muri uganda dr jane ruth acheng yavuze ko leta iri hafi kwakira izindi nkingo kugira ngo batangire no gukingira abaturage muri rusange dore ko izi nkingo za mbere zari zigenewe abakozi b'inzego z'ubuzima n'abandi bo mu nzego zihariye nk'abasirikare abarimu abanyamakuru n'abandi minisitiri yongeyeho ko bagiye kwemerera n'ibigo byigenga bishaka gukingira abakozi babyo kuzana inkingo mu gihugu anavuga ko ubushinwa bwahaye igihugu inkingo zigera ku bihumbi magana atatu ariko ko bategereje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kubanza kuzisuzuma mbere y'uko bazakira ati minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yasabwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo yinjize mu gihugu inkingo zo gukingira abakozi bayo ndetse n'abaturage muri rusange hazemererwa inkingo zizaba zasuzumwe kandi zikemezwa n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi kandi izo nkingo zizanyura mu kigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu tunibutsa ayo mashyirahamwe ko izo nkingo agiye kuzazana mu gihugu arizo kuzaha abantu ku buntu ntabwo zizaba ari izo kugurwa hagati aho umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara za virusi mu gihugu pontiano karebu yatangaje ko mu gihugu hamaze kubonekamo covid y'ubundi bwoko busa nk'ubwabonetse muri afurika y'epfo ntibiramenyekana niba uru rukingo rurinda barufashe ubwoko bwose bwa virusi ya korona abanduye iki cyorezo mu gihugu basaga agati ibihumbi mirongo enye kandi abenshi baravuye barakira abandi amagana atatu na mirongo itanu na bane bo barapfuye kandi hafi ibihumbi mirongo itanu nibo bamaze gukingirwa ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu hashize icyumweru kimwe uganda yujuje umwaka kuva umurwayi wa mbere wanduye covid cumi n'icyenda agaragaye mu gihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni wa mwanya tubashikiriza amakuru avugwa mu gisata ca siporo turahera mu gihugu c'u rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda kuri uyu wa kabiri izakina n'ikipe y'igihugu ya kameruni mu mukino w'umunsi wa gatandatu ari nawo usoza amajonjora mu matsinda mu guhatanira uburenganzira bwo kuzakina igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha uyu mukino uzabera mu mujyi wa duhara guhera isaa tatu z'ijoro ku isaha y'i kigali mu itsinda rya gatandatu u rwanda ruherereyemo amavubi ayobowe n'umutoza amashami vincent arasabwa gutsinda kameruni byanze bikunze nubwo ibyo bidahagije ngo itike yo kuzajya muri kani iboneke ikipe ya kapu veri iramutse itsindiye mozambike imaputo mu mukino uzabera ku isaha isaha imwe n'uwa kameruni n'u rwanda iyo ntsinzi y'amavubi yahita iba impfabusa nubwo nayo gukomeza kuyivugisha amatama yombi ari nk'inzozi muri iri tsinda nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ikipe ya mbere ni kameruni ifite amanota icumi ku mwanya wa kabiri hari kapu veri ifite amanota arindwi u rwanda ni urwa gatatu n'amanota atanu naho mozambike ikaza ku mwanya wa kane n'amanota ane mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi itanu kugira ngo isiganwa mpuzamahanga turu du rwanda ritangire iri siganwa ryagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ryimuriwe mu ntangiriro intangiriro y'ukwezi kwa gatanu kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya korona muri iri siganwa rizaba riteguwe ku nshuro rya gatatu kuva rizamuwe rikagera ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe amakipe yo hirya no hino ku isi arimo aragenda yemeza ko azaseruka mu makipe yitezwe muri turu du rwanda harimo ikipe y'igihugu ya eritrea izwiho kugira abakinnyi ba karahabutaka ku ruhande rw'u rwanda amakipe atatu azahagararira igihugu nayo akomeje kwitegura abakinnyi b'ikipe y'igihugu timu rwanda ndetse n'aba benediction y'urubavu bamaze iminsi mu mwiherero ikipe ya skol adrien cycling academy Academy nayo ngo iriteguye ndetse ngo isiganwa Tour du Rwanda rirabatindiye ngo bigaragaze nk'uko bisobanurwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti saka twiteguye neza mu kuri muri rusange ibikoresho biri tayari ibintu byose turabifite ikintu kibura dutegereje ni umunsi wa nyuma wa turu di rwanda kandi umva ari ibyumweru bikeya bisigaye abana bariteguye bihagije nanjye nariteguye ahasigaye ni ukujya mu kibuga tugakina nubwo ituru igoye kubera ibibazo bya covid 19 ariko ntekereza ari n'amahirwe menshi y'uko dushobora kwitwara neza nk'abakinnyi bo muri saka ndetse n'abakinnyi ba ekipe nasiyonale by'umwihariko kuri ekipe zizaba zihagarariye u rwanda ntekereza ko ari amahirwe yo kuba twatwara turu di rwanda ya 2.1 isiganwa ry'amagare turu di rwanda rifite amateka maremare mu myaka ya za mirongo cyenda iri siganwa ryagiye rigaragaramo ba kabuhariwe mu kunyonga igare barimo ferdinand sebera emmanuel turatsinze celestin ndengengoma omari masumbuko faustin marabanyi n'abandi icyo gihe kandi n'abakinnyi bakomoka mu bihugu bikikije u rwanda baraserukaga ari nabwo higeze kwamamara abakinnyi bo muri repubulika Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo Kimoto Serenge na Hamisi Mobange nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi isiganwa Tour du Rwanda ryarasubukuwe umukinnyi Aburahamu Ruhumuriza akaba ari wakunze kwegukana imidende kugeza ubwo iri siganwa ryazamuwe rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kuva icyo gihe abanyamahanga bakomeje kujya bivuga ibigwi ariko n'abakinnyi b'abanyarwanda baza gukanguka Valence Ndayisenga yatwaye Tour du Rwanda inshuro ebyiri ndetse na bagenzi be Jean Bosco Nsengimana Joseph Areruya na Samuel Mugisha baritwaye inshuro imwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo Tour du Rwanda yazamukaga ikagera kuri kabiri n'igice kimwe nta mukinnyi w'umunyarwanda urakandiraho gusa Moise Mugisha yatahanye umwanya wa kabiri muri Tour du Rwanda y'umwaka ushize yegukanywe na Nathanael Tesfazion umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea yari Claude Munyandinda i Kigali jean claude munyandinda urakenuye mu gihugu cy'u burundi naho amahirwe y'icyo gihugu yo kuja mu nkino za afurika mu mupira w'amaguru mu mwaka uza muri cameroon yaragabanutse ni nyuma y'aho uburundi bunganirije na centre afrique mu rukino rwo kurondera imirwi izo kwitabira iyo mikino mugenzi wacu desire hatungimana atwibutse ko uwo mukino ku wa gatanu wagenze urukino rwo kuri uno wa gatanu ntigwagenze nk'uko abarundi benshi bari bavyiteze kuko bashaka intsinzi hasi hejuru kugira bashobore kwizera kuzosubira mu gikombe ca afurika ubugira kabiri bikurikiranya umugwi wa centre afrique niwe watanguye kwinjiza igisindo catsinzwe na louis mafuta ku munota wa mirongo ine w'urukino uwo mukenyi asangwa akina mu kicaro ca kabiri mu gihugu ca swisse mu mugwi wa xamax iyo migwi uko ari ibiri ikaba yagiye kuruhuka ari igisindo kimwe ca centre afrique ku busa bw'uburundi mu gice ca kabiri c'urukino uwo mukinnyi nyene niwe yatsinze igisindo ca kabiri ku munota mirongo itanu na gatatu abakunzi b'intamba mu rugamba baca babona ko ibintu birangiye ariko abakinnyi bobo ntibahevye kuko ku munota mirongo itanu n'icenda kizigenza w'uwo mugwi w'uburundi saidi ntibazonkiza yahaye icizere bagenzi we mu gutsinda igisindo ca mbere c'uburundi ku munota mirongo umunani nduwarugira christophe yatsinze igisindo ca kabiri icizere c'intamba mu rugamba gica kirasubira kuboneka abakunzi b'intamba mu rugamba bari bishikiye aho ku kibuga cyitiriwe intwari naho uburundi butatsinze bashimye ukuntu abakinnyi bavyifashemwo gushika bagomba ibitsindo bibiri bari bamaze gutsindwa icya mbere kwanza jenda umurundi kazi mba ndyoherwa mu gihe cyose uburundi bukinye rero jenda ryohewe uko vyagenze gose kuko twa twamaze gukubitwa bibiri ku busa rero twamaze gukubitwa bibiri ku busa abakihungu bacu bayerekanye vrema ko bariko bagwanira igihugu vyandyoheye ndaryohewe ako twari kuvaho bibiri ku busa mugabo bibiri ku bibiri ni ukuri avec un point numva umengo ndi soulage hama imana yamituri imbere tubandanye tuyisaba turabe ko imana yodushikana kuri rya hango twama tuyisaba dushaka kuja kamerune tuzorwana mpaka ndavyakiye neza cane gose nubwo ntatanya atatu mugabo rimwe ntahanye ndashimye gose ndashimye gose kuraba imahirwe yo gukina kandi bimpaye inguvu zo gukina cane aho nzohura na maroki ego urukino mucamake nawakiriye neza biduhaye inguvu n'ingoga zuko nitwagenda hariya muri maroke natwe amanota tuzoyatahana asigaye abura kugira turonke karifikasiyo yo kuja muri kani urukino rurangiye abakinyi n'umumenyereza wabo jimi ndayizeye baciye bihuta gufata indege ibajani maroke aho bazokina urukino rwa nyuma rwo kurondera iyo tiki izoshikana imigwi serukirabihugu muri cameroon ari naco gituma ataco bashoboye kubwira abamenyesha makuru kubona rero Burundi na Centrafrique binganya byaciye bituma Maroc iza gutana mu mitwe na Mauritania kuri wa gatanu ironka uburenganzira bwo kuja mu gikombe ca Afrika naho yotsindwa inkino zibiri zisigaye naho Burundi buzogendera Maroc yo yamaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gikombe ca Afrika n'urukino rugoye cyane Uburundi rero kubona bwatakaje amahirwe yo gutsinda Centrafrique vyatumye ibiharuro bigora cyane kugira Burundi buzoje muri Cameroon nuko Maroc yotsinda Mauritania hanyuma hagati ya Centrafrique na Mauritania mu rukino rwa gatandatu naho nyene iyo migwi ikanganya ariko Burundi bukaronka nibura inota rimwe muri Maroc na kazi katoroshe na gatoya kuko mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi nta mugwi w'Uburundi urigera utsindira ibihugu vy'Abarabu biri mu buraruko vya Afurika iwabo kugeza ubu Maroc niyo ya mbere n'amanota cumi Mauritania ya kabiri n'amanota atanu ikanganya n'Uburundi Centre Afrique ikaza mu kibanza ca nyuma n'amanota ane Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze desire hatunga imana kutwibutsa ingene umukino wa ekipe intamba mu rugamba y'uburundi na centre afrique rwagenze ku munsi wa gatanu uko ino mikino izobandanya tuzoza turabibwira abakunzi b'ijwi rya amerika akaba ni ngo rero duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mwari kumwe na Joy Diana ni nahazwe Fasil Gebeho niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye twemi tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo vyose